iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio indwi muri kumwe na oriyani itangishaka na Eugenia Mukankusi ubu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga aho tugiye kuganira ku ivuriro rishasha mu ntara ya muramvya muri komine bukeye rigiye gufasha abakenyezi kwibaruka hakoreshejwe ubuhinga bwa none ni mu kanya gato eh, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Eugene Mukankusi abanza ducire ku mayange amwe mu makuru avugwa ku Burundi muri aka kanya Eugene wiriwe neza wiriwe Oriane mwiribwe namwe nsuti mu duteze amatwi abanyeshuri bo mu myaka ya mbere yo muri kaminuza zigenga barinubira icyemezo cya leta y'u Burundi yafashe cyo kutabaha amafaranga ya bourse yo kubafasha kwiga turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka Evariste minisiteri ishinzwe amashuri mu Burundi itanga ibihe bisobanuro kuri iki kibazo cy'imfashanyo yahagaritswe kuri aba banyeshuri
yagomeje ni ubushyikiranganji bujejwe amashuri ya kaminuza n'ubushakashatsi bushikiriza yuko abo banyeshuri bariko biga mu myaka ya mbere y'amashuri y'abigenga muri kaminuza hatari bwagere ko baja ku ishure ibyo bikaba bitumwa n'uko mu kuja muri kaminuza muri kino gihe mu burundi habaye icegwa ry'umwaka wose ni ukuvuga ko abanyeshuri bategerezwa kuguma muhira bakamara umwaka wose hama bakabona gutangura mu mwaka wa mbere bashobora kuronka amafaranga mu yo leta itegekanya gukoresha buri mwaka basigura yuko rero mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu baheze amashuri abo banyeshuri baheze amashuri yisumbuye gushika n'ubu ata amafaranga ariho abategekanirijwe bivuga rero ko bagombye kwirihira cyangwa se bakaba bagumye mu rugo mbere y'uko babona ayo mafaranga yo kubafasha mu mwaka utaha abo banyeshuri babivugaho iki
ego nk'uko bivuze umuyobozi ajejwe icyo gisata cyo gutanga ako gafashanyo avuga ati nibirihire hanyuma birihiye ubushikiranganje ntibuzobasubiza cyangwa bagume muhira barindire gushikaho umwaka w'ishure uzotangurira nyezina no muri kaminuza ya leta batangura gutyo barashobore kuronswa ako gafashanyo udushakire rero iyo nkuru ku buryo burambuye uze kuyoza kuyitugezaho mu kanya urakoze cyane evariste
murakoze namwe ni indi nkuru leta y'u Burundi irateganya kurega u rwanda mu rukiko mpuzamahanga turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu eroge wirikaneza ari bujumbura mu burundi aduha ibisobanuro eroge watunyuriramo ibijyanye n'iki kirego
ego ni ibyo byashyikirijwe n'umushinga ntoya hagati mu gihugu pascal barandagiye mu itangazo yasomye akaba yarisomye amenyeshamakuru ariko nta bibazo babagije umushinganji baragenda yuko uburundi bufite ibyemezo byinshi cyane n'ibimenyetso ko umukuru w'igihugu cy'u rwanda na leta yiwe bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu burundi yatanze urugero ngo rw'abari mu nzego z'umutekano z'u rwanda bageze igihe bafatirwa ku butaka bw'uburundi baje gufasha mu bikorwa byo kwica abategetsi no gushaka guhirika ubutegetsi akaba yasabye rero ko umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame hamwe n'u rwanda nk'igihugu byo kwitwarirwa mu masentare mpuzamakungu bakisigura ku byo yavuze igihe bakora kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze umushikiranganji barandagiye kandi yasubiye kwibutsa ko ibihugu byose bibitse abantu babwirizwa ko bakoranye n'abashatse guhirika ubutegetsi bitegerezwa kubarungika mu burundi kandi ko abo bantu ataho leta y'uburundi izegera yemera kwicarana nabo
iki kibazo ariko cyari kitavugwaho rumwe burundi u rwanda rwahakanye ko nta ruhare rubifitemo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo hari abatabyemera icyo kibazo rero ubwo urumva ni ukugitega amaso tukazabikurikira hafi tukareba aho byerekeza urakoze cyane eroge wirika neza turacyavuga ku burundi kandi mu ijoro ry'ejo kwa gatatu habonetse umurambo muri komine n'intara ya rumonge umunyamakuru wacu fidelite yishatse yahigereye fidelite uwo murambo nyirawo yamenyekanye
abanyagihugu bangaho mu rumonge muri komine ya buruhukiro abanyagihugu ngaho mu rumonge muri komine ya rumonge twasanze ku musozi kuri uwo musozi batwica iziga batubwiye yuko uyu muntu atabo bazi ariko karangamuntu yiwe yari yamenyekanye abapolisi bari bayifise tubashe kubona yuko uwo muntu avuka muri mu ntara ya cyangugu
baravuga ko yishwe ate muri make
muri make uyu muntu yishwe arashwe ariko urabye ahantu yari aryamye nta maraso menshi yaboneka yuko ko kenshi iyo umuntu arashwe hari igihe usanga hari ikidenge cy'amaraso ariko habonye hasuke cyane rwose Mhm.
ku buryo byateye ibibazo abantu bamwe bamwe n'abanyagihugu batashoboye kutubwira kuri mikoro zacu ariko bavuze yuko kumbura umuntu ashobora kuba yazanywe ngaho yatowe ari ikiziga Eh, bakabivuga bisunze ingene eh, naho yari yafi naho yatowe ngaho atamaraso menshi yari ahari hari ibisigaye nuko uyu muntu yari yambaye impuzu za gisirikare hari yari yambaye ibutura y'igisirikare impuzu- ibirato bya gisirikare Mhm.
ariko uravye eh, byasa nk'uko umen- ko nk'iyo butura yari yambaye eh, yari igeretse ku yindi butura iyo Yego.
ikoti y'igipolisi yari yambaye nayo nyene yari yambaye icuritse Mhm.
bikaba byaboneka nk'uko umenga bisa naho yoba yambaye igihutihuti cyangwa ko yoba izoho bamwambitse aho nyene Mhm. urakoze fidelite iyo nkuru ubwo turayitegereje mu kanya
murakoze namwe
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi mutwumvira kuri mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda mutwumvira kuri ijana na kane n'ibice bitatu fm kaze mwese mu kiganiro murisanga ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu rimenyesha ko ku bana ibihumbi ijana bavuka mu burundi ababyeyi barenga amajana indwi babo bana bitaba umuremyi bariko baribaruka uburundi bukaba kandi mu bihugu cumi vya mbere ku isi bifise igitigiri kinini c'abavyeyi bitaba umuremyi bariko baribaruka ivyo bihugu cumi bikaba ari sudani y'epfo chad somalia sierra leone centrafrique guinea bissau liberia sudani cameroon hamwe n'uburundi rero mu gihugu hagati mu ntara ya muramvya mu burundi mu kwezi kuza ishirahamwe ry'abagiraneza ryitwa the cries of a child ryiteguriye kugurura imiryango y'ivuriro rishasha rizofasha abakenyezi kwibaruka hakoresheje ivyuma n'ubuhinga bwa none twatumiye abayobozi b'iryo shirahamwe batwiganire ukuntu bagiye gufasha abavyeyi n'abana babo kuri ivyo- kuri iryo vuriro rishasha Kaze mwese rero mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi tubibutse ko mushobora kuturungikira numero zanyu biciye kuri WhatsApp yacu numero yacu ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe tukabahamagara muduhamagare kuri iyo WhatsApp yacu ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe muduhamagare mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu tuburira amazu
ngira ngo urya bundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamuntu ndikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee namwe mba muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga ni muri aka kanya ni ikiganiro rero giha nk'uko muvyumvise ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika uno munsi nk'uko tubibabwiye mu kanya tugiye kuganira ku ishirahamwe the cries of a child mu ntara ya muramvya mu burundi iyi shirahamwe rigiye kugurura ivuriro rishasha ryo gufasha abakenyezi kwibaruka hakoresheje ivyuma n'ubuhinga bwa none mu kiganiro cy'uyu munsi dufise umutumire ni samantha torres samantha torres ni umuzungukazi w'umunyamerikakazi avuga ikirundi hakaba we n'umutambukanyi wiwe ari bo bayobozi b'ishyirahamwe ry'abagiraneza rya the cries of a child tugiye kuganira kuri uyu munsi turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na audrey biziyaremye umushingwabikorwa muri iryo shyirahamwe akaba aza kunganira umufasoni torres mu gushikiriza imigambi n'ibikorwa by'ishyirahamwe the cries of a child ndabaramukije mfasoni samantha torres eh, uraho urakomeye
ego turakomeye ni amahoro mwese ni amahoro meza murakoze cyane gufata akanya ko kuganira natwe
ego turanezerewe cyane ego namwe audrey biziyaremye muri aho murakomeye
turakomeye murakomeye namwe turaho turashima mu ntara ya Mar- ya muramvya mwifashe mute
twifashe neza n'akavura kari kagoye uyu munsi ni byiza cyane duhere rero Yego.
ku mufasoni samantha torres samantha torres nk'uko ndabiba- nabashikirije abatwumva samantha torres ni umunyamerikakazi umuzungukazi avuga ikirundi samantha torres urashobora kubwira abatwumva muri make uwo uriwe samantha torres ninde
ego kuri make kandi kirundi kiragoye mugabo nagerageza Mhm.
kuvuga kuri make ah, nitwa samantha torres hama ndi umuntu ndakunda imana ndubatse ndafite umugabo mwiza ndafite umugabo umwe yitwa isayi torres hama dufite abana beza babiri hama jewe n'umugabo wanje turi abatanguje iri shyirahamwe ryitwa the cries of a child canke mu kirundi bisegura amaborongo y'umwana hama turakunda imana yarahinduye ubuzima bwacu hama irahinduye ivyizigiro dushaka natwe guha ivyizigiro abandi bibo- eh, bibonegwa mu mana nyene hama ni ukuyubaha mu byo dukora byose ni byiza cyane rwose samantha torres none samantha byagenze gute kugira mwimuke muve muri amerika muze kuba mu burundi mwashitse mu burundi ryari
ego twashitse mu burundi muri ibihumbi bibiri n'icenda mu kwezi mu kwa kabiri hama ubu twakwiye imyaka indwi hama eh, turi mu bukeye nyene kandi ah, u- ufite ikibazo muri tuvuye amerika gute twashitse mu burundi canke Eh, mwashitse bya- mwashitse byagenze gute kugira ngo muve muri amerika muhitemwo kuza mu burundi
bagenze gute yego Ah, cyane cyane jewe n'umugabo wanje turi abakozi b'imana hama twagiye mu bihugu biratandukanye hama turabona abantu benshi bafite ingorane muri ibyo bihugu harimo uburundi Ah, muri ibihumbi bibiri na gatandatu hama igihe twasubiye muri amerika ntitwashoboye byo kuri kwibagira uburundi twari dufite ubuzima bwiza kandi twaranezerewe mugabo imana iravugane natwe kandi twaramenye ko imana iriko iraduhamagari iraduhamagarira mu burundi Mm, gusangira ivyizigiro yaduhaye hamwe na Bur- na- n'abandi yego nuko nyene ni byiza cyane none ubu unye muvuga ko muri mu nta- mu ntara ya muramvya muri komine bukeye kuki mwahisemwo kuba mu bukeye mubaze igihe kingana iki mu bukeye
Eh, igituma ni mu makuru twari dufise biciye mu bushikaraganje ah, bujejwe amashara- amashyirahamwe yo hanze kumwe mu bukeye hama intara ya muramvya yare ikeneye gutera imbere amarete yaciye iduha ikibanza cyo kuranguramo iyo migambi yatera imbere ico ikibanza cari gisa nico imana yari yarawe- yaraweretse imyaka iheze nyene yarakwereke neza eh, Mm, ikibanza ikibanza Eh, imana yari yaberetse icyo kibanza mu bukeye
ego Eh, none kuki mwatoye izina the cries of a child eh, ngo dusigura muri make uko byatanguye the cries of a child bisigura iki ni kuki mwahise iryo shyirahamwe ko
ego ndibaza biroroshe muri ivyo oe ni igituma twatoye irozinya amaborongo y'umwana canke the cries of a child nuko igihe twari dusubiye muri amerika ntitwashoboye kwibagira amaborongo y'abana twari twabonye aha mu burundi ivyo rero yarakoze ku mutima yacu bituma tugira icyo dukoze
umva amaborogo y'abana mwumvise mu burundi niyo yabatumye mugaruka mukagira icyo mufashije mm, cyane cyane nko ngaho muri mu ntara ya muramvya none mm, samantha urwego rw'ubuvuzi mugira mwugurura ishyirahamwe rish- eh, ivuriro rishasha ngaho mu bukeye urwego rw'ubuvuzi rwifashe gute mu ntara ya muramvya cyane cyane eh, ku bakenyezi bibungenze muri komine ya bukeye byifashe gute
ego kuvuga cyane cyane muramvye nyene abantu ni ibihumbi amajana atatu birarenga amajana atatu na mirongo itanu ibihumbi Mm.
hama urabyumva abaganga abaganga muri provinsi yose muri iyo ntara yose Mm.
ni cumi n'itatu cumi na mugabo mu batatu bukeye nyene Mm.
ni cumi na batatu Mm.
mugabo mu bukeye tufite umuganga umwe muri Mm.
abantu ibihumbi mirongo umunani birarenga Mm.
urabyumva Mm.
kandi abaganga ni bake abantu ni benshi kandi ubu uye cyane cyane ah, abagwayi ni benshi ivuriro muri mu bukeye amasantere de sante dufite zitanu Mm.
mugabo ni kure cyane twebwe turi hafi kayanza turi hagati kayanza na muramvya Mhm.
hama abagwayi ni benshi muri igitanda kimwe ubu ni birashoboka gushika abantu batatu mu gitanda canke kimwe bajanye hasi Mm.
canke babuze imiti canke bafite abakozi bake ingorane ubu uye irahari cyane kubera abagwayi ni benshi Mm. birumvikana reka tubaze gato mu- umush- umushingwabikorwa wanyu audre biziyaremye audre none nk'uko samantha bidusiguriye ku bantu mu- muramvya ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu aba- abaganga cumi na batatu gusa canke cane cane mu bukeyi abantu ibi- ibihumbi mirongo umunani umuganga umwe mwipfuza kuzokugurura imiryango yanyu ryari ah, twumva ko ari mu kwezi kuza ni irihe tariki mubona muzokugura imiryango kugira ngo mutangure gufasha abakenyezi bibungenze
murakoze cyane turifuza by'ukuri kugurura imiryango mu kwezi kuza nk'uko mubivuze ariko kuko tugikorana n'ubushikiranganji bubujejwe uyu munsi nitwota- nitwotanga itariki nyayo ibereye ariko mu migambi tubona turifuza ko nko mu ndwi zine cyangwa indwi zitanu dushobora kuba twatanguye iri vuriro ryacu conaston clinic mugabo turi- turibaza neza cyane turi ko turakorana novuga ngo na n'ubushikiranganji bubijejwe kugira ngo ibintu byose bikenewe tubishyire hamwe maze dushobore kuvura ariko uyu munsi basa ntanga i- itariki nyayo Mm.
uko mbishaka Ego.
ariko ku bijyanye n'ibikoresho n'ivyuma n'abaganga byose murafise birateguye gutangura muronse ubwo ruhusha n'ibyo mukeneye byose muri- muriteguye gutangura
Eh.
alo audre audre uranyumva nibaza ko audre agize ikibazo ku murongo samantha turi kumwe reka twakire abatumire mu kanya ndabwiwe ko tubabuze ku murongo ariko reka tube twakiriye abatumire babaze ibibazo hama kumbure tugarure abatumire bacu ku murongo twakire abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika duhere kuri james james uratwumva
yego ndabumva mwiriwe neza james uraho urakomeye
yego turakomeye Eh, james duhamagaye urihe
ndetse ndi ngaha kumutakura gatoya Mm, james eh, ikibazo cyangwa icyiyumviro ufitiye abatumire bacu ni ikihe yego ubwa mbere wongera nabagomba mbanze ndabashimira kuko numvise ko igikorwa bakora koko ari igikorwa cyiza cyiza cyane rwose Mm, kandi gikwiye guterwa intege mhm, hama bagerageje kuvuga mu byerekeye n'ukuntu bogira kugira bafashe abakenyezi ariko numvise ko ikibazo gihari nyabona mm, cy'abaganga bazokorana nabo kuko iyo bavuze yuko hari umuganga umwe bashobora gukorana n'abantu mirongo mu bantu mirongo umunani cyangwa bakavuga yuko ari cumi na batatu mu bantu ibihumbi bitatu na ndumva yuko ari ikibazo kigoye cyane mhm.
nagomba ndababaze nti mbega baba bafise umugambi wo gukorera mu ntara ya muramvya gusa canke barimirije no gukorera mu mu bindi bi- mu zindi ntara kuko tugiye kuraba kuko izo ngorane zishikira abakenyezi zishikira mu ntara zose Mm, hama nagomba se nubaza ikindi kibazo mbaza nti mbega ntibabona yuko mu gihe batogwiza abakozi yuko bose nuko kuko abarwayi kenshi bari igihe bafatwa bagafatirwa icyarimwe iyo hat- hatari abakozi bakwiye urabona yuko igikorwa bazoba bariko barakora kitazoba gishimishije nk'uko baba bafise abakozi bakwiriye Mhm. urakoze cyane Hama- gusa. Mhm. yego ego murakoze urakoze james reka twakire pascal pascal eh, uratwumva halo pascal pascal eh, ndakeka abuze ku murongo reka tuje kuri claude claude uranyumva yego claude mugabanye radiyo gato hama mushikirize ikibazo cyangwa icyiyumviro
n'iyumviro cyanjye nagomba baza kwanza mbashimire icyo cyumviro cyiza bagize kuko nkagira ko mbabaza ibyo bivuzo bicamikiye nko ku idini aho ujya tubona nk'abavuzi bo mu burundi aho usanga ari kuri katorika idini ibyo bicamikiye kuri idini ryabo Eh, j- claude ikibazo sindacumva neza subiramwo kuko telefone yawe ndakeka harimo akabazo subiramwo nari mbajije nti Mhm.
ibyo vuriro ry'ibizu bari bishingiye ku idini runaka ko nko mu burundi hari ama- hari amavuriro usanga ari kuri katolika cyangwa ku yandi mashengero Mhm.
ikindi nacyo nkaza kumubaza ati ayo ma- a- iryo vuriro ahanini rizokwibanda ku ku babyeyi bibaruka gusa cyangwa rizokwakira n'izindi- n'abandi barwaye izindi ndwara Mm.
ikindi nkabaza ati icyo cyiyumviro bagikoze ari umuryango bo- bakoresha nk'amafam- nk'amafaranga ya famiye nk'umuryango barugiye hamwe ba- bakoresha amafaranga yabo aribo ba- baza gushinga iryo- iryo vuriro Mhm.
ababwira ati ndabateye intege burundi mukomeze badufashe ko dufite n'ibindi bibazo byinshi biruta n'ibyo by'abana ba- n'ababyeyi bapfa bari kubaribaruka badufashe no mu gi- no mu yandi masegiteri najyanye n'ibintu by'ubuvuzi kuko mu burundi haracyari ingorane nyinshi mu bintu by'ubuvuzi turakeneye nk'ibintu by'abaganga ba- babishoboye dufite ibibazo byinshi mu- mu magara y'abantu bari kubivuza no mu bindi bisata gusa kwibanda ku ibyo byaba iby'ababyeyi bapfa ariko baribaruka yego urakoze
ibyo nibaza nimubabona ku murongo urakoze cyane claude urakoze reka tumire amate tumukanya batumire bacu tubagarure ku murongo hanyuma bongere babishyure ibibazo byanyu murakoze
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
radiyo ijwi ry'amerika isamirina- isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga uno munsi turiko turaganira ku ivuriro rishasha ry'ishyirahamwe the cries of a child the cries of a child ni ishyirahamwe riri mu ntara ya muramvya neza na neza muri komine ya bukeye rikaba ari ishyirahamwe ri rifasha abakenyezi mu kwibaruka rikaba rifise n'ibindi rifasha ah, abo mu abanyagihugu mu ntara ya muramvya abatumire bacu samantha torres na audre biziyaremye barada- bariko baraducira ku mayange iryo ibyo iryo shirahamwe rikora eh, muri make Ah, mbere yuko tuja mu kanya ko kumira amate twari dufise abatumire Ah, abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika nako babajije ibibazo batumire bacu tukaba twabaze ku murongo ariko reka tugaruke ku batumire bacu samantha torres turi kumwe
yego turi kumwe Ni vyiza imvura cyane.
iraguye imvura ni nyinshi yego rwose Eh, nta kibazo turashima kubona twasuye kubaronka rero umutumire wa mbere james eh, james yabaza ati ikibazo cerekeye abaganga abaganga mufise bangahe muzokorana nabo kuri iryo vuriro nk'uko wari wabisiguye abaganga ni bake ku gitigiri c'abanyagihugu bakeneye eh, kuvugwa kuri iryo vuriro ryanyu muzoba mukorana n'abaganga bangana bate yongera abaza ati eh, mushobora kuzoja mu zindi ntara muri kazoza Ah, ivyo nivyo vyari ibibazo vya james hama turaja ku n'ibibazo vya claude ariko duhere kuri james
yego wakoze cyane kuvuga ah, muri klinike yacu tutotangura muri umuganga umwe muri faze ya mbere kuvuga faze ni mu kirundi sindabizi umugambi wa mbere Ni mugambi ya mbere kuvuga tutangura muri muganga umwe abenfemiyere batatu mu laboratware umwe n'abandi hama muri faze ya kabiri mugambi ya kabiri tudoko- tudoronka uwundi muganga arashoboye gukora neza maternity neonatal na tuteriyane na byose kubaga no ku- no kuvura abana bakivuka
ego eh, ni ukuvuga muzo Ego.
eh, none mu- murategekanya kuzokongera kw'abaganga ko igitigiri c'abaganga ari bake muri iyo ntara hari umugambi mufise wo kongera abaganga
ego ah, tugerageze kuraba in- inyungu tutangura turashoboye ah, gukongera umugabo biravana biravana muri klinike kandi ah, turashaka cyane cyane gutera imbere abakozi bose abenfemiyeri bose abaganga bose muri province kuvuga utumye tukuzanira abaganga barashoboye gukoresha ah, kwigisha ama muri training n'ibindi bintu muri klinike yacu barashoboye kuzani- kuza muri iyindi klinike iyindi centre de sante hama turasho- turashoboye gutera imbere provinsi yose Eh, murashobora eh, kumbure Audrey yotwunganira ye- eh, Samantha aravuze ati kuri iryo vuriro ryanyu muzoba mushoboye gutanga n'inyigisho ku bandi baganga bazoba bavuye mu zindi mu yandi mavuriro no mu zindi ntara
rero turifuza yuko eh, ishyirahamwe ryacu cyangwa ivuriro ryacu ritotera imbere ryonyine turifuza yuko mu migambi ya kazoza dushyiraho eh, aho abaganga bandi baza kwigira kugira ngo bagende aho basanzwe bakorera bashobore by'ukuri kubi- kubishyira mu ngiro atari twebwe gusa mugabo ntitwafatanya twese aho turi kugira ngo amagara y'abantu ashoboke ahantu hose hazoba hariho ivuriro yego murakoze cyane ni byiza cyane Eh, samantha torres umutumire claude yabajije ati yabateye intege ku cya mbere na mbere aravuga ati igikorwa muri ko murakora ni igikorwa cyiza cyane yabatera intege yabajije ati uburyo mukoresha mubukura hehe Ah, yongera abaza ati mbega iryo vuriro ryanyu rishingiye ku idini ni ukuvuga mukora nk'abakirisitu abayisilamu mukorera kuri he dini Ah, muri make nibyo byari ibibazo bya claude
ego ah, murashoboye ku- gusubira mu kibazo wawe muri make kubera imvura ni nyinshi biragoye Eh.
kumva ego claude kumbure nongera ko n'ikindi kibazo yabajije nibagiye claude yari yabajije ati ubu- ubu- ubu- uburyo mukoresha amafaranga mukoresha ava hehe Ah, mubukuraho uburyo mukoresha icya kabiri yabajije ati murakorana n'idini runaka ni ukuvuga eh, idini muko- mukorana naryo ni irihe icya gatatu yabajije ati ah, muravura izindi ndwara uretse gufasha abakenyezi bonyine
ego urumva ndagu- ndagusabye obire arashoboye kwishyura neza muri iki kibazo ufite Eh, Audrey kuri ivyo bibazo ku bijanye n'ubu- n'ubu- n'uburyo buva hehe mu ishyirahamwe the cries of a child
Ego, uburyo bwacu busa- dusanzwe dukorana n'abantu batandukanye bari ngaha mu burundi n'abandi bari hanze muri amerika hariho rero amashyirahamwe asanzwe adufasha muri iki gikorwa cyacu kuva tugitangura
none ku bij- ku bijyanye n'abantu muvura uretse ah, abakenyezi mugiye gufasha kwibaruka mu kugerageza kugabanya Yego.
igitigiri cy'abitaba imana iyo bariko bara- baribaruka izindi ndwara murazivura canke abandi bafite izindi ngorane murabavura
Eh, gushika ubu twaba- twababwiye ko turi muri faze ya mbere cyane mu ntambuko ya mbere twavuga yuko mu minsi ya mbere tuzofasha by'ukuri abakenyezi ariko uko tuzogenda turakura tuzogenda turongera ko ah, ubundi aba- ayandi maserivisi cyane aha- ah, iyindi miryango twugurure iyindi miryango bivanye n'ingene turiko turagenda turakura kuko turashaka ko twubaka ikintu tubona ingene turiko turakura ku mu- eh, uko iminsi ihera Mm, ni byiza cyane reka tuje ku murongo wa telefone twakire uwundi munywanyi turi kumwe na bizimana uranyumva
ego ndabumva ku ijwi rya amerika ego kaze neza bizimana shikiriza ikibazo cyangwa iciyumviro
ego jendi bizimana evariste ndabakuye ndi mu cibitoke ca rugombo aha hanyuma akabazo nagomba kubaza uwo mupfasoni samantha pole aha
mu burundi turamenyeye tubona amashirahamwe aza yitaho ineza y'abanyagihugu bato bato Mm.
bakanatwemerera ko bazanye ibikoresho n'ubuhinga buba buje eh, busumbirije ubwo twahoranye Mm.
ariko inyuma gato urahura eh, umunyagihugu muto muto ibyo bintu adaheza ngo abone ibyo biriko birajya n'iyo biriko birava nagomba kubaza uwo mupfasoni samantha torres mbega ico twizeza ko by'ukuri eh, abanyagihugu bo mu burundi cyane cyane abakenyezi kuko ibitigiri hagiye kutubwira n'ibitigiri biteye ubwoba cyane by'abakenyezi eh, bitaba imana bariko baratanga ubuzima Mm.
mbega none ko twumva eh, uwo mupfasoni ari kumwe n'umuryango wiwe batuzaniye akarusho cyane cyane ku banyarukeye n'abanyarwanda- n'abanyamurambira muri rusange Mm.
mbega ni icahire kitwizeza by'ukuri ko eh, vuba abanyabukeye bagiye kuronka akarusho kafadika ubwo ntibazohava baza bamera nka ba bandi bagakora eh, ibikorwa bisa n'ibyo babatanguriye ugahura umunyagihugu muto muto ntayagize ngo aronke akarusho n'icyo kibazo canje murakoze ego ku bijyanye eh, eh, bizimana kugira ngo twumvikane neza ubaze uti akarusho ko yasiguye ati ku mu ntara ya murambye cyane cyane mu bukeya aho bakorera abantu ibihumbi Yego.
mirongo umunani bafise umuganga umwe ati baje bongereza ku Mm.
byari bisanzwe bihari ndumva ko kumbure nk'uko yasiguye ako koba ari karusho kamwe mu, mu, mu turusho kumbure baba bazije kuzana mu bukeye hari ikindi kintu ubona canke uyo wokwipfuza kubona kugira ngo haboneke ikintu gihindutse nyakuri covuga ko kije gufasha abanyagihugu hari ikintu kindi wotanga akarorero
okay ico nabona rero nk'uko bagiye kubitubwira umupfasoni samantha abisigiye ni n'uwo muntu amu- amufasha Mm, umuntu ariko arumviriza no kuri ibyavuzwe ni ibintu byiza cyane byari bigiye gufasha umwenegihugu mm, mugana avuga ni amakenga rero kuko turamenyereye mm, hariho amashyirahamwe aza cyangwa abantu ba- baje gufasha mu by'ubuganga cyangwa ibindi bintu mm, mugabo ugaca usanga ibyo bari bigeje umwenegihugu muto muto ntibivuze ngo birangure mm, ndavuga nti eh, twokwizera gute by'ukuri ko eh, ico kintu kiza ari ikintu gifasha aho twumvise ko ari imigambi myiza iyo uri kuvuga ko umuganga umwe mm, avura abantu barenga ibihumbi umunani urumva byari ibintu biteye agahinda cyane mm. ego Eh, twavuga urakoze rero cyane tuti- ni- hamwe hamwe boba baje gushika kuri iryo hangiro no kuri ibyo bari byiza tugaca dusaba ko boca baja no mu zindi ntara kuko ibyo ni iby'umurambira gusa mu cibitoki ho urahura ibiti bire- birenga naho oya
urakoze Eh, cyane tusaba rero ko bizimana hamwe imana yobaja imbere nk'uko twumvise bayishira imbere rwose Mhm.
bozo kwagura ico gikorwa bagashika no mu zindi ntara murakoze murakoze cyane reka twakire n'uwitwa ndacayisaba ndacayisaba turi kumwe
eko ego mwiriwe neza ndacayisaba ikibazo cyangwa icyiyumviro
eko tiriwe cendi hano mu- mu ntara ya mwinga muri komine giterane aho gusatura ahantu bita mu kidubi Eh, Ah, ndayis- eh, ndacayisaba egera telefone tukumve neza
ikibazo nari mfise Mm,
nashaka ndababaze none ko numvise bakora nk'ishirahamwe mhm, twaba tuzi ko mu burundi abakenyezi babakurikiranira ku buru mhm, none nabo bashobora kuba abakenyezi babakurikiranira ku buru ate amafaranga babaca mm, ikindi kibazo kubabaza niba badasanzwe bakwana na na leta bo ba ukuntu baba bitwije bora ukuntu bogira mu ntara zose ko ikibazo twese turakeneye ukuntu bogira mu ntara iwacu murakoze cyane Mm, ndacayisaba reka twakire na pascal twari twamuze ku mu- ku murongo kare ariko pascal asiyo kuboneka pascal uranyumva
yego ndakumva yego mwiriwe neza pascal ikibazo cyangwa icyumviro
yego nagomba kumushimira kuri iyo mugambi bashinze umugabo cyo nagomba kubaza ni ikihinya urabona nk'aba aba- abavyeyi barakunda kubura ubuzima iyo bariko baravyara kenshi bigaterwa no kubura nk'amaraso babona n'icyo kibazo nabone baba baragitegekanije ku buryo kidashobora kuza kirazana imvururu abantu bidoga kubera babuza babo kubera ikibazo c'amaraso ikindi ni uko hari iki- kubera ariho bagitangura biraboneka ko ariho bagitangura hari usanga bakeneye intererano hari icyo bosaba leta yobafashamo Mhm. urakoze cyane pascal samantha Yego.
duhere kuri bizimana kumbure ibibazo bimwe bimwe umufasha wanyu audre biziyaremye araza kugufasha kubyishyura nabyo nyine ni ibibazo bitari bike samantha umunywanyi wacu bizimana yabajije ati hari amashyirahamwe menshi agenda araza mu burundi abagira neza benshi bagenda baraza mu burundi avuga ati rimwe na rimwe hari igihe usanga umenga nta karusho nta kintu kininiya cyane gihinduka ni igiki yavuze ati ni igiki mwomubwira cyangwa mwomushikiriza comuha icyizere y'uko abanyagihugu mu bukeyi bagiye koko gufashwa samantha muratwumva
ego ndakumva kandi ndagerageza gutegura neza ego eh
Ah, kuvuga cyane cyane turi ngaha mu bukeye mu mwanya munini kandi turafite amaporojekite menshi biratandukanye Imigambi.
Buri- nda- ndayishyira kwa bizira eh, gitwa ego ndayishyira i- i- eh, ikibazo cya mbere ego eh Ah, cabizimana turinga- turingana imyaka myinshi hama turafite imigenderanira indende cyane muri abantu benshi urabyumva dufite kike abakobwa turafashana ababyeyi turafashana abana ku ishuri turafashana abana bafite ingorane cyane abantu ku munsi ku munsi bafite ingorane kuvuga y'iki ndibaza eh, abantu barashoboye kubona muri iyo myaka myinshi barashoboye gufata kwizera muri iyi shyirahamwe cyane nashoboye kandi ndibaza ndibaza bira- biravana imigenderanire ufite twebwe si ishyirahamwe gusa kuzi gukora mu bukeye akazi oya turi abantu muri urukundo dushyira am- mu mwanya munini kubaka imigenderanire indende cyane muri abantu igihugu muri abantu kure muri abantu hasi muri abantu hejuru muri abantu hasi dufite imigenderanire kandi ndibaza inkomezi muri shyirahamwe tufite ni imigenderanire myinshi irakubaka k'urukundo imigenderanire buri abantu benshi twarakorana twarafashana twara- twaratera inkuru twara- twaragumana mu mwanya munini ego ndibaza kwizera izoboneka muri imyaka myinshi muri kumwe babibonye consistency Mm. urakoze cyane rwose reka tubaze na odire akunganire odire samantha aravuze yuko ikintu gikomeye cyane mufise muri iri shyirahamwe ryanyu ni uko mufise imigenderanire ikomeye n'abanyagihugu mubagendera kandi muri iki kiringo cy'imyaka mumaze ngaho mu bukeyi abanyagihugu barabibona yuko hariho akarusho kuva mu gishika hari icyo kongera kuri icyo samantha ashikirije
ego numva no umwunganira samantha torres kuri iki avuze Eh, ishyirahamwe kuva rigishika ngaha mu bukeyi icyo ryashatse gukora cyari uko rishika mu banyagihugu by'ukuri tukaraba by'ukuri icyo abanyagihugu bakeneye rero numva novuga ngo imigenderanire no munsi dufite kuri icyo kibazo ku- ku- mu mwanya wa mbere ni umubwira by'ukuri turafite icyizere ko cyane n'abanyagihugu barafite icyizere y'uko turi ngaha ku byabo bisure abantu biyadukiye ariko kandi ikindi nanjye no- no- nokongera ko hari porogaramu dusanzwe tubwira iminsi yose ya kane kugira ngo dushikire abantu by'ukuri turabe icyo bakeneye mu miryango yabo abo dushoboye uno munsi kuba kuba two- twofasha rero novuga ngo iyo migenderanire tumaze kugira nobwira uwo munywanyi yuko ariyo uno munsi dushingiye ko kandi no kwizera icyo imana ishyira mu mitima yacu cyari cyo tuzogenda turakora kugira ngo by'ukuri ibyo twiyemeje dushobore kubikora ni byiza cyane kandi nk'uko mwabyumvise nk'uko twabashikirije mbere abatwumva cyangwa abagitangura kutwumva samantha torres ni umunyamerikakazi w'umuzungukazi akaba avuga ikirundi kuri icyo nyine samantha ikirundi byagenze gute kugira ngo ucige cyagufashe igihe kingana gute kugira ngo wige ikirundi
Eh, urabyumva turi ngaha myaka indwi hama ah, sindakigi igifaransa ndi umuntu muri amerika kandi abamerika bake barakigi igifaransa muri amerika barakwiga nyene kandi twaje haruguru bafite abana banje kandi barakizi kubera bari kumwe abagenzi biwe abanyagihugu kuvuga muri myaka indwi ku munsi ku munsi muri kumwe abantu ura- urakongera amajambo ku munsi ku munsi kuvuga inkuru Ah, ndibaza biraza biraza kandi ubu bash- gr- Yeah.
grano yanjye kikwiye umugabo ndagerageza ndibaza nyuma myaka nyene ndashoboye kuvuga neza Mm, umugabo wawe n'abana n'umugabo wawe n'abana mwese muravuga ikirundi Eh, abana banje barabizi rwose mugabo umugabo wanje arakumva neza mugabo kuvuga biragoye Mm, birumvikana Eh, ntakivuga nkawe urakoze cyane Umu- umutumire yagira kabiri umunywanyi agira kabiri yitwa ndacayisaba yabajije ati abakenyezi murabafasha kwibaruka ku buntu ko leta isanzwe ifise umugambi wo kuvu- wo kubyaza abakenyezi ku buntu hari amafaranga mubaca ayo mafaranga nangahe arabaza ati mwa mukorana na leta Eh, samantha Ego, murasho- murashoboye gusubira mu kibazo wawe tushaka kumenyera neza Eh, ndacayisaba yabajije ati abakenyezi baza ku ivuriro ryanyu bazo muzobaca amafaranga ko leta isanzwe i- ifasha abakenyezi kwibaruka ku buntu ata mafaranga batanze mwe muzo- muzobaca amafaranga ngahe
ego ah, kuvuga ibisanzwe ah, tuzi- ah, twebwe badori hanyene mugabo ni make kuvuga twebwe siku- ah, sirimo muri muri leta muri ba- bara- bazi kuvura kandi amahera nazihari oya bazo- badoriha make Mm.
mugabo barabishoboye ntimuzoreka Kandi- kumuvura n'aho atazoba afise amafaranga muzomuvura muzomwakira Mm.
kandi tuzokoresha porogaramu barashoboye kuza gukora kuri twebwe cyane barashoboye gusubiramo amahera Eh, mugabo tuzokora porogaramu nziza kandi umuganga wacu cyane cyane arafise kipe kandi ubu uye barashaka guheza gutanga amahera angahe muri muri serivisi yose Mm, bariko baragerageza gu- gu- ku- kwegeranya umugambi uzoshira ahabona neza na neza amafaranga bazo- bazoca abantu bazoba baje ku ivuriro ryanyu
ego kandi twaragiye kure ku musozi kenshi kubwari abanyagihugu barabishoboye kuriha mugabo kenshi biravana uburyo bafise Mm.
barashaka barashoboye kuriha make barashoboye gushika neza amagara meza muri muri dignity nyene barashoboye dignity to care for their families ubuntu neza ego odere kuri ico kibazo nyene ko nk'uko umunywanyi ndacayisaba yavuze ko leta ifasha abakenyezi kwibaruka ku buntu eh, Ta- samantha arasiguye yuko udafise uburyo muzomwakira ariko no ku bandi bafise uburyo bazoriha amafaranga make ca- kumbure mukabaha n'ideni ni ni kahe karusho bazoba baronse kuza kuri iryo vuriro ryanyu batoronse ahandi kuri iryo vuriro ryanyu
Okay, akarusho nibaza kazoba kahari ni uko kuntu bazoshobora kuba hariho porogaramu na eh, madamu samantha yaguze uno munsi eh, umuganga wacu azokwiga no mu bu- u- ba- bijejwe kugira ngo by'ukuri ashobore kuza adafise amakenga ati mbega uno munsi by'ukuri ndaja kwibaruka cyangwa sinja kwibaruka mugabo ashobore kuza afise umutima uri hamwe ah, yibaruke neza n'umwana wiwe tumufate neza mugabo mu nyuma tumurabire mbega ubwo buryo ashoboye kuriha n'ubwahe ibyo adashoboye kuriha n'ibyahe kugira ngo turabe ingene by'ukuri azoshobora kuriha ariko ku bijanye n'ikintu bazoronka kuri iryo vuriro batoronsa ahandi ku bijanye n'impamvu bo- Yego.
bo- bohitamwo kuzaho tubwira akarusho ku bijanye ni- n'ukuntu muzobafata canke ah, imiti canke eh, ubu- ubu- ubundi buhinga muzoba mubafashishije batoronsa ahandi
Mhm. jewe aho onye numva no no novuga ko bininiya kubera akarusho ndumva umengo si uko ahandi n'ahandi batariko barabakira ariko numva umenga ako karusho nitwaronka uwundi mwanya w'uko tuganira tuba twakamenye neza bivanye n'ico umuganga abijejwe by'ukuri azoba ariko arabikora Mm. pascal samantha torres pascal yabajije ati hari ikibazo cy'amaraso kenshi usanga kiri mu mavuriro menshi abantu bakabura amaraso bakitaba imana kubera icyo kibazo icyo kibazo muciteguriye kugikemura mute canke hari ukuntu mukorana na leta yabaje ati hari ukuntu mukorana na leta kugira ngo ico kibazo mugikemurire hamwe mugitorere inyishu
yego numva no mufasha kwishura samata torres kuri icyo kibazo by'ukuri numva uno munsi aho n'uburyo tubona turiko turageramwo tuzogifashanya na leta uko turegereye ibitaro bitandukanye icyo gihe turumva dushaka by'ukuri kuzogira amatransfer mu gihe tutazoba turaronka by'ukuri eh, uburyo bwo kubika amaraso kuko uno munsi sinobivuga byose mugabo navuga ngo hariho uko tuzokorana na leta cyangwa n'amavuriro atwegereye kugira turabe ingene dushobora gufasha uwo mukenyezi amaraso ashobora kuba atahari kugira ngo ashobore gufatwa mu mi- mu minota ya mbere by'ukuri y'ikibonekana ego reka twakire n'uwundi mutumire jean marie ari ku murongo jean marie urakoze kuba wihanganye gato ibibazo byari byinshi n'inyishu zikaba ndende gato ariko jean marie shikiriza ikibazo cawe
yego murakoze eh, ndabwa mbere mbanje kubaha mwiriwe nkongera nkaramutsa n'abariko baratwumviriza cyane cyane muri aka karere duherereyemo eh, kimuraba yego urakoze cyane
yego naje ikibazo canje ubwa mbere nagira mbate eh, uyu muntu kuko turabizi neza yuko ari akazi gakomeye eh, muri ubwo buzi bwabo ndashaka ndamubaze mbega hamwe eh, turaba ibyo bakora tukaraba kumbure n'ibihe bijanye n'umutekano eh, turumva yuko yazananye n'umuryango wose none ubu u- eh, mw'iki gihe abona yuko eh, hari hahitiye umutekano muke yabona yuko abanyagihugu bashobora kuza ngaho hantu canke abona yuko igihe ba- muri ino minsi iheze bari bahamagariwe ko abanyamerika bose bogenda mbega hari umutekano wiwe woba warigeze uhungabana ko tuzi bene abo bagira neza byenda bita abagira neza eh, ari abantu bitanga hari ingorane yoba yarigeze agira kugira ngo nomusabe nti yohamagara n'abandi banyamerika bagashaka kuza kurangurira imigambi yabo ngaha akabazo ka kabiri eh, mu by'ukuri twumvishe ko hari abantu bashobora kuza ari benshi bamwe bakabura n'ibitanda none ubu ubu bishitse turazi yuko amavuriro menshi ngaha iwacu canke abantu benshi baca batangura ku- gufata eh, abarundi nabi ugasanga bamwe mbere hariho amavuriro menshi maze kubona ugasanga aba- abantu bavura base no kwakira eh, abantu baje babagana ugasanga bariko barabateragura imirabo mbega itandukaniro rihari n'amavuriro amwe amwe akora bene ibyo iryo vuriro canke abo bagira neza ntibashobora kuzomera nk'abo amakumbura akanyuma nagira ndamubaze Eh, nivyo turazi yuko bigoye kandi ngaha mu burundi tukaba tuzi yuko imiti kenshi ikunda kuza ari ifasha abanyagihugu kenshi yinjira kuri gusa mbega hari ikibazo yoba ya- yoba amaze kugira k'imiti yinjira mbega baba baravuganye na leta kugira ngo nawe nyene mu gihe eh, ivyo bikoresho biba ari ivy'abanyagihugu benshi ku buryo vyoshobora eh, kwinjira kuri gusa kugira nabo bashobore ku- kuduha iyo miti kuri gusa canke bakira abantu kuri gusa mbega iyo umunyagihugu yoshika akabura amafaranga kandi yamaze gushika kw'iryo vuriro ibizoshika nawe nyene akirukanwa canke akanga kumwakira na cane cane mu gihe baba bavuga ati ni umunyamahanga ati jewe navyo navyo dupfana kumwe abandi bamaze iminsi babivuga ugasanga baze kwakira umwenegihugu kubera muri iyo mvo murakoze urakoze cyane jean marie urakoze ku bibazo byawe reka twakire na jile jile nawe nyine yihanganye ku murongo urakoze jile ikibazo cyangwa icyiyumviro
egome ni icyiyumviro ariko harimo n'akabazo kamwe yego nagomba manze ndabaramutse kandi kubona mwongeye kuduha ijambo ku ijwi rya amerika urakoze cyane mwiriwe Ndashi- ndashimiye cyane kandi n'umupfasoni toresi yashoboye kuza kurangurira uwo mugambi mwiza cyane mu gihugu cyacu cy'u burundi na cyane cyane mu ntara ya muramvya ari nayo mva- mbamwo nanjye numva ko ari iterambere ryiza cyane yatuzaniye ama nk'uko numva baje kudufasha kugira ngo abamama bigeme bacu bamwe bamwe babyara bazobakire atangorane nagoma ndababaze uko tumenyereye ku bitaro nubwo abenshi bavuga ngo barabavura ku buntu rimwe rimwe hariho abaganga baca eh, kure y'itegeko ugasanga bariko barakangwa amafaranga ya kosiyo ivyo bintu nibaze yuko aho iwabo bitazoba bihari tubibasabe kugira ngo imbere y'uko bazokora ibyo bintu bazobikure kuko abiki- abakenyezi benshi bagira ingorane zo kubyara ugasanga bapfiriye impande y'ibitaro bari kubyariramwo kumbure kubera babuze amafaranga yitwa kosiyo ariko jile ni Ah.
ukumenyesha yuko Ah, iri shyirahamwe ari ishyirahamwe ryigenga kandi kumbure ku kibazo cerekeye amafaranga ntibakora nk'uko ko- leta ikora Ah, kuri icyo kibazo kumbura ashobora kucishura akacongera ko ariko yavuze ko hari amafaranga make baca abanyagihugu ariko atari menshi cyane bivanye n'uburyo umunyagihugu aba afise ariko ni ishyirahamwe ryigenga
yego mwe murakoze cyane ariko Murakoze.
kandi ndabizana n'akandi kabazo yari yigeze kutubwira yuko bisunga imana kandi ni byiza sinzi ko yashobora kutubwira ishengero yoba akunda gusengeramo nubwo yatubwiye ko bakorana n'ama- n'amashyirahamwe yandi menshi adufashe no kurondera kandi n'amashyirahamwe yandi yodasubahiriza kugira ngo abajene b'iki gihe bave mu mu bukene barimo ndamushimiye cyane urakoze jira ibibazo ni ibibazo bitari bike ariko samantha turagerageza ku- kwibutsa ibibazo abanywanyi babajije jean marie samantha yabajije ku kibazo cyerekeye umutekano yavuze ati muri abanyamahanga muri abanyamerika muri iyo minsi yahera Ah, hari umu- hari ikibazo wowe wararonse cyerekeye umutekano ku buryo ko coba caraguteye amakenga ah, abanyamerika kugira ngo kumbure nabo nyene ubatera intege bashobore kuzoza gufasha ikibazo cy'umutekano wiwawe wifashe gute kuri kumwe n'umuryango wawe ngaho mu burundi
yego cyane kandi wakoze jamari muri ikibazo cyawe Ah, kuvuga igisanzwe ah, ingorane irashoboye guhindura kandi jewe no kuri sindabizi muri kazoza Ah, kandi bira- biravana ku muntu ku muntu ashoboye kuza mu burundi gukora cyangwa arashaka gusohoka ni ikibazo kiragoye umugabo tufite icyizera ibintu birashoboye guhinduka kandi burundi arashoboye gutera imbere ibyo oya tufite icyizera mugabo ikibazo wawe kiragoye gukebuka Eh, urakoze cyane samantha yongera anabaza ati abantu barabandanyije baza kumbura ivuriro ntiriruguruka ariko wasiguye mu ntango y'uko hariho n- n'iyindi migambi mufise muhora mufasha urwaruka rw'abana badafise abavyeyi abake- abakobwa murafise ibindi bikorwa mukora uretse iryo vuriro abantu mu gihe c'umutekano muke barabandanyije babitura
yego numva no mufasha aho hantu twari dufise by'ukuri biraboneka mu burundi ikibazo cy'umutekano ariko novuga ngo by'ukuri harabaye guhungabana nk'uko ahandi hose habaye guhungabana ariko novuga ngo ibikorwa bukebuke byagiye birasa nk'uko umengo ha- harimwo ubazo mugabo bukebuke byarabandanije sinovuga ngo abantu ntibaretse kuza kwitura muri icyo gihe cyari kigoye Mm. Kuri kuri icyo kibazo nyine eh, Audrey ku bijyanye n'ukuntu abantu bafata abantu jean marie yashikirije amakenga afise ku kuntu amavuriro amwe amwe n'ibigo bimwe bimwe bifata abanyagihugu bitabafata neza icyo kintu mubona muzocitaho mu buryo buboneka kugira ngo mwirinde ukudafata neza abanyagihugu nk'uko amavuriro cyangwa ibigo bimwe bimwe bibifa- bimeze icya kabiri Audrey yabajije ku bijyanye n'imiti yinjira mu gihugu ah, yavuze ko imiti imwe imwe yinjira mu gihugu ku buntu abantu hariho uburyo n'ubwo muri ishyirahamwe ryigenga hari uburyo muzoshobora gufasha abantu mukabaha imiti ku buntu
murakoze cyane utimiti reka mbe ndakibangira kuko ndizera yuko umuganga wacu nuko tutashoboye kubana icyo ari we yocishura ariko novuga ngo i- gufata abantu ni turumva dushaka kubikora uko akarangamutima kacu kabitugeza ubwa mbere ni uko dus- dutegerezwa turubakiye ku karangamutima kavuga urukundo rero novuga ngo icyo ni cyo kintu cya mbere uno munsi nk'uko na madamu samantha yabibabwiye imigenderanire uno munsi dufise n'abanyagihugu bo ngaha mu bukeye cyangwa n'ahandi hose turifuza by'ukuri ko ata muntu yokwirukana cyangwa atofatwa neza bivanye n'akarangamutima uno munsi dufise kubakiye ku rukundo no kuzana ibyizigiro rero ntidushaka kuja inyuma y'ako karangamutima kacu Yego. kuri icyo kibazo nyine cyerekeye ka- akarangamutima samantha umutumire umunywanyi wacu ko- nako jile jile yabaje ku kibazo cyerekeye yabanje aragushimira samantha ku bikorwa uri kurakora nk'aha mu ntara ya muramvya kuko yavuze ko nawe nyine aturuka i muramvya yavuze ati yabajije ati "Mu- yumvise ko mukunda imana kandi musenga imana yashatse kumenya ishengero n'irihe mukorana naryo cyangwa n'irihe shengero musengamo
Ego urumva ndavuze imbere yewe n'umugabo wanje turi abakozi b'Imana kandi cyane cyane tu- turajayo muri isengero menshi biradukanye ah, kwigisha cyane kuvuga kuvuga ijambo ry'Imana mugabo cyane cyane sindashoboye kuvuga isengero ki- kimwe cyane imwe kubera ni ni nyinshi mugabo turi abantu b'Imana turi abantu b'Imana kandi turakunda abantu b'Imana Mm, muri mu idini irihe
oya
alo
Ego.
ntimwipfuje kwishyura idini iryo ari ryo mu- mushatse gusa kuvuga ko muri abantu b'imana
ego Eh. hama turafise n'uwundi mutumire yitwa theodore theodore turi kumwe
ego turi kumwe yitwa Ego.
theodore niyo nzima theodore niyo nzima muduhamagaye murihe
mu mwanya ndi kigali mu rwanda Eh, theodore shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
oya ni ni icyiyumviro ni gushima cyane nkengurukiza Mhm.
eh, uwo munyamahanga akazi yitwa samantha je ndabazi kuko nsanzwe mvuka hagufi mu bukeye mu kantu bita ganzo Mm.
ni ukuri ndagomba ndabashimire cyane ku ibintu bakoze vrema uwo mugambi wabo nari ndawuzi kuva kera none numvise ndyohewe cyane vrema numvise ababaye igihugu rya amerika hama nagomba kaca ndabashimire cyane ibintu bariko barakorera hariya anyakeye no mu karere dusanzwe mvukamwo babibandanye vrema imana ibyo bashimire ari byo nashaka kuvuga gusa kuryoherwa cyane na odere ndamuramukije tubazinanye
odore muramwumva theodore
cyangwa cyane theodore abateye Yambu.
intege arabashimiye kandi arabazi bava mu ntara yanyu arashimishije kumva n'ibikorwa mukora theodore ura- urakoze cyane ku- kubona uhamagaye namwe.
yego uri mu rwanda ugatera intege abagira neza mu ntara ya muramvya samantha iyo bumvise abanyagihugu babazi kandi mwakoranye kumbure mwanahuye mwumva biba- bi- muvyakira mute iyo mwumvise nk'abantu kumbure nk'uyu theodore yaragiye mu rwanda niyari arabumvise arashimye bibu- biba- biba- birabatera intege ndakeka mwumva mumeze gute
oya iratera umunezero rwose kubera iraryoshe irabana abantu eh, barashimye cyane bavuze wakoze turabana kandi turi kumwe kandi turakora ibikorwa bimwe hamwe turi kumwe gutera imbere Mm. turiko turaja ku- turiko turaja ku musozo w'ikiganiro cacu samantha torres mwakoze cyane rwose kubona mwitavye kino kiganiro mukatushikiriza imigambi mufise yo kugerageza gufasha abanyagihugu cyane cyane abakenyezi bibungenze mu kugerageza kugabanya igitigiri c'abakenyezi bitaba imana abakenyezi bapfa iyo bariko baragerageza kwibaruka akajambo ka nyuma mwoshikiriza n'imigambi kumbure mwaba mufise muri kazoza n'akahe
ego ah, cyane cyane ndashoboye gutegura neza ntumbero yacu muri ishyirahamwe the cries of a child kandi imana ni- imana ni nziza cyane ndagutegura neza intumbero yacu kugira imigambi yekereye gufasha ni ugukomeza abana b'igihugu muri rusange ubusibano iciye ku gushinga imiryango ku bana batawe ah, gutegekanya inzu y'amakoraniro ivuriro n'ishuri nyu- myuga kandi kuvuga ibikorwa byacu gufasha gukomeza abantu igihugu batishoboye bo ku- ibano biciye urukundo imana kandi twizera yuko ararangamutima yakurikira yashyigikira ntakongera ntagaha ntumbero migambi y'ikorwa ryacu urakoze cyane samantha torres urakoze nawe audrey washoboye kunganira umushika- umush- umupfasoni uh, samantha torres audrey bizi yaremye urakoze cyane rwose samantha torres mwakoze cyane gufata kana kanya ko kuganira natwe abaduteze amatwi mwakoze guteramana natwe abashikirije ibibazo n'ivyumviro mwakoze cyane rwose muri iki kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turabatumye kwi- kumviriza n'ibindi biganiro muri sanga buri munsi saa kumi amasaha y'i kigali n'i bujumbura mu burundi ni buri munsi saa kumi mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka hano ku iradiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc naho ubutaha